My people, no be small thing o, hmm. dem let us know sey ayaba wey dem dey call Olori Ashley so um hmm. dem say she don pass her boundary meaning say she don enter one chance oh my God I'm like wetin dey happen? How manage for inside palace like seriously hey make person just tell us say this news wey dey just dey fly up and down so say this one na just dem say dem say because <laughs> ah the thing eh the thing heavy for my mouth to talk when i hear the matter myself i'm like oh my god wetin be this kilo de kilo kí ló anyway guys you're welcome back to our channel yes so my people i don come again with this latest How about naija celeb But today video na about the honey of Ife. Yes, my country people, hmm. They let us know, say right now so, as I dey drop this one, hey, they say the palace dey shake o. Oh, wetin happen wetin happen dem let us know say the new olori so she talk am say she no go gree hmm. she say before she enter the palace like she was fully prepared for all this like the way they take use olori naomi take a sweep ground take clean ground eh she no go open her eye make dem use her so take play ball because say why she first mature first before she enter marriage and she know her lefts from her rights like she in short she is fully prepared for it na so people come dey talk this matter hmm. dem let us know say ayaba so dey call olori ashley don tey wey this lady so they always dey pass her boundary oh my god e don tey right from where you know when ewuraola comot for palace e don tey the rest wife wey be say oni oh, no even carry come out publicly so she dey deal with dem anyhow because say why she look herself say she na princess she come from royal home so she fit do as she like hmm. my people dey even let us know say na even because of this kind character so na im make oniso reach tomorrow no carry her come out publicly but for inside palace there she na one of the wives because oni dey you know say you know say men eh mo forget say na oniso eh men dey get eh, one kind character they dey always dey observe if they look and say you too dey dead spirit you too do this you too do that you too dey do no no so eh hmm. e go hard for that man to say abeg o oh, hey i no go fit for that man to come say e wan carry you come out publicly come introduce you um make you come see am finish or come use am take do anyhow for public That man eh e no go carry you come out na so my people hear am say ever since when oniso marry this im new wife wey dey call olori mariam dey say ayaba so never let olori mariam drink water drop cup na so she even dey overdo sef pass the characters of oni sisters wey a lot of us know the stories una know una know say oni sisters sef dey still get their own for body dey dey always dey deal with the wives but this ayaba so e come be like say because say she na princess she come from royal home so dem no dey fit deal with her like that the way they, dey you know take dey dey dey try one deal with other wives una dey feel me my people so dey say na so na so ayaba so come pass her boundary This woman dey look am not knowing say the woman just dey pack am for body that is olori mariam just dey pack am for body dey pack am for body not until when they come do olojo festival for there my people e be like say na from there this woman provoke This woman vex after oloja olojo festival as they come back to palace enter palace na from there so olori mariam so hmm, na so she order dss ah when people see dss for inside palace they say wetin happen wetin happen ah dss wey be say me and you know we know say na for a uh, uh, notorious criminal they dey call dss for no be just for anybody na dey feel me so ah wetin happen wetin happen wetin happen wetin happen na from there una know say this Maryam. so i dey tell una say Maryam, so she get level people think say whether i just dey carry dey talk she's a rich babe like she get money scatter like better money na she get scatter she gallant so if you dey use one kind eyes dey look her say the way some other women go enter palace because say na only so na because they dey find wetin dey wan chop na lie o this woman talk am say she just dey dey wait for oni because she know say oni last last oni must marry her because anywhere wey she go any church wey she go dey dey tell her say her husband na oni na oni na oni but e come be like say ayaba so wan try by all means push am comot with oni sisters You know dey feel me so na from there so dey say as dss enter we no come know whether na this uh, olori ashley dey come carry my people we no understand we no understand because when the dss enter my people na from the you know the way they take salute this mariam eh for real e dey clear say the woman eh hey, no be shringon woman o hey. meaning say when she come out some some weeks ago like two weeks ago for here so be a week plus when she let us know say this Ooni palace wey she enter eh hmm, she prepare come people think say she just dey carry dey talk she say she no go tolerate anything she don too bear a lot and she no go bear am again if you know say you wan do pass yourself she go shocking you put for one corner she come even tell all the wives but ayabaso no wan let her rest They say no be small thing o for olojo festival for there say wetin ayaba use her eye see eh, eh my people some pipo even talk am say she almost wan push olori mariam comot for seat make she for sit down o you wey be say dem never even carry you come introduce to public all of us no fit be oni wife you be one of the wives because oni get a lot of wives for dat palace if you no know make you go ilefe go confirm wives plenty for di palace na only one one e dey carry dey come introduce that is just it e go look their kind of person and all that e go come say okay make e carry dem introduce so if e dey go anywhere na that one go dey follow am dey go up and down aside that, a lot of women dey boku for the palace dem say na from dia oh, na so um olori ashley so bin wan um push dis woman comot to push olori marry am comot for seat o wan take her seat by all means o una don see kind kain tin you wey be say you no introduce to the public i no understand People wey even dey talk am say why ayaba go dey behave like this? is it because say ayaba know say yes as she dey so her papa na king for where she for come she na princess she fit do am undo no no be so o no be so people come even dey tell am make she take am easy one person come even break record they come even let us know say na because of this her character so na im make oniso no love her say the way ayaba take enter the palace my people dey say na uh, ayaba papa so na im dash uh, uh, uh, ashley to oni dash am say carry go I dash you for come greeting me. He should just be like thanks for coming. Una dey feel me so? No be say na only even see am come loss put say ah if I no marry you I quench for dear. I must marry you join my other wives. No, Now the papa carry am give unto me like gifts because the papa na still king but her doing say e come get as e be dey say she dey find trouble well well for palace so e come be like say the dss wey come wey come in palace today my people we no come know whether the dss na she dey come carry because according to insider for there they let us know say person wey invite the dss na olori mariam na im invite them come because say why she don too bear am so she no fit bear am again make everybody just bear their papa name so my people na so the whole matter be o nothing wey musa no go see for jungle They say wahala e no dey finish hmm. na wa for oni and im wives dem o their matter their matter just be like every two two minutes e just dey pop in internet dey pop in like say tomorrow no dey hmm. anyway it is well my people my people wetin una think about this video na feel say if na actually she oh lori mariam call dss for oh lori mariam do am well or she no do am well make una freestyle drop am for the comment section.